iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abadukurikira kuri interineti mwadusanga live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasubiza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bo muri kivu ya ruguru bakomeje guhunga imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'imitwe ya wazalendo imirwano yubuye mu turere hirya no hino urabizi za kibumba bari barimo barwana uyu munsi tukaba turi kumva ko uturutse gicanga uza werekeza za kirorirwe nabwo bakaba barwana
uyu ni depite jean bosco sebishimbo wo mu ntara ya kivu ya ruguru kuva kuwa gatandatu abantu barenga mirongo ine bakomerekeye mu mvururu hagati y'urubyiruko rw'abafurero n'abarundi b'abanyekongo batuye mu bwegera mu ntara ya kivu y'epfo aho leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gusaba ko haba ihagarikwa ry'intambara hagati ya israeli na hamasi naho muri somaliya imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yakuye mu byabo abantu barenga ibihumbi ijana na cumi na bitatu ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya somaliya aho imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yakuye mu byabo abantu barenga ibihumbi ijana na cumi na bitatu inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo abantu barenga ibihumbi amajana indwi barasinzikajwe n'imyuzure mu kiringo gitoyi mu gihe abarenga ibihumbi ijana na cumi na bitatu bavuye mu ngo zabo mu bice bitandukanye by'igihugu intara za south west na jubaland nizo zasinzikaye kurushiriza mu bice vya luke na gedo abantu ibihumbi bibiri n'amajana ane baragiramiwe n'imyuzure twigoro two kubatabara turiko turabandanya iyo mvura y'isegenya ibaye umwaka umwe inyuma y'uko somaliya igeramiwe n'ingaruka z'uruzuba rutari bwibonekeze mu kiringo c'imyaka mirongo ine ubwicanyi n'uruhagarara n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa vyatewe n'ingwano muri ukraine vyarahitanye abantu bagera ku bihumbi mirongo ine na bitatu nk'uko ishirahamwe onuri bitangaza imvura yo muri iki gihe yabaye nyinshi cyane mu bice vya puntland galmudug south west hirshabele hamwe no mu bice biri ku nkengera z'uruzi juba mu ntara ya jubaland ibiro vy'ishirahamwe onu bijejwe ibikorwa vyo gutabara bivuga ko iyo mvura y'isegenya yatewe n'ubushuhe budasanzwe mu mazi yo mu bice vyo hagati no mu buseruko bw'ibahari pacifique ivyo vyatumye haba ihinduka ry'ikirere mu bice bitandukanye vyo ku isi mu ntango z'uyu mwaka imyuzure yaravanye mu vyabo abantu ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu hari nyuma y'uko uruzi shabele hagati muri somaliya rurengeye inkombe zarwo rutera imyuzure mu gisagara ca beledweyne
leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gusaba ko haba ihagariko ry'intambara hagati ya israeli na hamasi kugira ngo abaturage bagizweho ingaruka bagezweho ingaruka imfashanyo zihutirwa icyakora minisitiri w'intebe wa israeli benjamin netanyahu avuga ko ibyo bizaba abashimuswe bamaze kurekurwa mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika iyo nkuru turaza kuyibagezaho makuru yacu ataha perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden mu cyumweru gishize yashyize umukono ku itegeko rigenga ubwenge bukorano ari byo bita artificial intelligence ni mu ntumbero yo gutuma iryo koranabuhanga rikoreshwa neza inkuru ya mugenzi wacu fide niyongabo iryo tegeko ryubakiye ku masezerano yashyitsweko mu ntango z'umwaka n'amasosiyete akomakomeye atari make yemeye gutunganya ubuhinga bufatiye ku ikoreshwa neza no mu muco ry'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko perezida joe biden agira ati
mu gihe iterambere rya mudasobwa riri gutuma abantu bakora ibirengeje ubwenge busanzwe bukoreshwa n'ikiremwamuntu iri tegeko rikomeye ryerekana aho duhagaze ku bijyanye n'ikoreshwa ry'iri terambere rigezweho rero ni itegeko rihamya ibyo duhagazeho amahoro umutekano icyizere no kutagira umuntu uhezwa
kimwe mu bironderwa gushikwa ko ni ukubona ko inyungu z'ikoreshwa ry'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko zisangiwe mu buryo buringaniye mu bisata vyose vy'igihugu camille carlton ni umuyobozi mukuru ku bijanye n'imigambi y'ikigo center for humane technology kiri mu bigo bitari bike vyafashije mu gutunganya amajambo yakoreshejwe mu gutunganya itegeko rishasha rigenga ikoreshwa ry'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko camille carlton avuga ati If there was one main takeaway for us, niba hari ikintu gikomeye twakuye mu itegeko rishasha ni uko dukeneye ko leta ishyiraho amategeko ntarengwa ko gukungena ubwo buhinga butunganijwe kandi butangwa kugira bukoreshwe n'abantu for the public interest, leta ya perezida joe biden yizeye ko ingingo iriko irafata zizobera akarorero ingingo amakungu azofata n'ukugene azokumva ko ubuhinga bujanye n'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko butunganijwe mu gihugu kanaka bushobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu imiliyaridi n'imiliyaridi ku isi
arakoze fide niyo ngabo utugejejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari aribanda ku makuru avugwa mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo aho kuva ku wa gatandatu abantu barenga mirongo ine bakomerekeye mu makimbirane hagati y'urubyiruko rw'abafurero n'abarundi b'abanyekongo batuye ahitwa ku bwegera mu kibaya cya rusizi muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo kubera izi mvururu abaturage benshi bakomeje guhunga ni inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa mbere na ramwe mu mashyirahamwe ryerekana yuko abantu barenga mirongo ine bakomerekeye mu mvururu kuva ku wa gatandatu kugeza mu ijoro ryo kuri kino cyumweru jimmy katuruma uhagarariye ishyirahamwe riharanira amahoro n'uburenganzira bw'abaturage mu kibaya cya rusizi apevove agaragaza yuko bamwe muri abo bantu bakomeretse barimo kuvurirwa ku bwegera abandi ruvungi ndetse abandi rubirizi nyarugabo janvier ni umuganga uvurira ku kigo nderabuzima cyo kubwegera yemeza yuko zimwe mu nkomeri bari kwakira inyinshari zakomerekeye mu bushamirane bwahuje urubyiruko rw'abarundi n'abafureru abantu benshi bakomerekeye muri iyo mvururu yabaye mu mpande zombi nk'uko barwanaga abarundi n'abapurero nyine batuye umuhanda ku bitaro byanyu mwakiriye bangahe ku bitaro zacu twakiriye ingomeri icyenda zirindwi zari zikomerekejwe n'amabuye bateranaga n'imipanga batemanaga n'inkoni bakubitanaga izindi zibiri zari zikomerekejwe n'amasasu naho izindi zibiri nazo zaje nyuma ku mugoroba nizo zahuye n'amasasu niyo yakomerekeje kabisa Eh, iri joro naho hari hakomeretse abandi twakiriye umwe muri abo hari hakomeretse mu joro abandi bagiye ku ruvunga kubera izi mvururu ziri ku bwegera zatumye bamwe mu baturage bahunga iyo santere ndetse bahungisha amwe mu matungo yabo n'ibikoresho byo mu nzu berekeza mu bindi bice by'ikibaya cya rusizi mu kanya ku manywa haje abantu nyine bano biyita ba- abazalendo bavuye za ruberizi bari abantu bagera kuri mirongo itanu baraza bakora umuhanda wose baca bafata moto bari hepfo y'umuhanda barasura baraza kuko barazamuka bashika ahantu baguma nyine ku- kubaga ingurube n'ihene n'inkoko Ah, abarundi baje ko barahunga bambuka rusizi bano bari baraje guhinga abandi nyine basanga nyine bano b'abakongomani nuko baraja za ruvu n'abapfu rero ko barerekeza za ruberizi abandi bakerekeza za rubungi abandi za nyamutiri twagerageje kuvugisha rumwe mu rubyiruko rw'abarundi n'abafurero rushamiranye telefone zabo ntizanyuramo gusa umwami wa sheferi ya plende la ruzizi irimo abaturage barenga ibihumbi mirongo itandatu nije imbere rishari avuga yuko intandaro y'izi mvururu yaturutse ku gukubitwa k'umuyobozi wa gurupema ya kakamba igituma abantu bari barwana hariya ku bwegera ni uko eh, ku wa gatanu ubushize eh, chef de groupement wa hariya hari imisore yamu- yamusanze ahantu ari kumwe n'umuyobozi w'igipolisi baramukomeretsa hama abantu bari nyuma yiwe nyine abantu ayoboye aho muri ako karere bahita baja mu ibarabara bukeye barafunga umuhanda ariwo bita route nationale nimero 5 ese niko abashakashatsi bavuga kuri iki kibazo cy'amakimbirane agenda avuka hagati y'abarundi n'abafurero bo muri sheferi ya plende la ruzizi prosper baseka ni umushakashatsi aya makimbirane afite inkomoko navuga ko ari zibiri inkomoko ya mbere ni igihe cy'ubukoroni igihe abakoroni baje bakuraho ubuyobozi gakondo cyangwa se amasheferi cyangwa se bukayangisha abandi cyangwa se bukabananiza nicyo gihe iriya sheferiye cyangwa se koregitivite buriya buyobozi bw'abarundi bwatangiye kugira ibibazo indi mpamvu ya kabiri itera ari amakimbirane ni absence de leta ariko kandi washyiramo n'uko mu buyobozi hari abahembereye amacakubiri ariko kandi wabishyira kure n'ibibazo biri muri congo muri rusange ngira ngo urazi amakimbirane hagati y'abayaka n'abateke ku mugoroba kuri uyu wa mbere dutegura inkuru ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya kivu y'epfo bwagendereye akarere ka bwegera mu mezi atatu ashize hano ku bwegera abantu batatu bapfuye bazize amakimbirane hagati y'urubyiruko rw'abafurero n'abarundi nyuma yo kurwanira gusoresha imisoro vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira tugumaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko noneho mu ntara ya kivu ya ruguru aho hakomeje guhunga abaturage bakomeje guhunga imirwano hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'imitwe ya wa zalendo ishyigikiwe na leta imirwano iravugwa mu turere twa nyiragongo na masisi mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na depite jean bosco sebishimbo wa kivu ya ruguru akaba no muri leta ya gisiviri yicajwe amubwira uko ibintu byifashe ubwo tuvugana amakuru dukurikirana ni uko imirwano yubuye mu karere ka mu turere hirya no hino urabizi za kibumba bari barimo barwana uyu munsi tukaba turi kumva ko uturutse icyanga uza werekeza za kirorirwe nabwo bakaba barwana ndetse n'ejo imirwano ikaba yaririwe muri make mbese iyo mirwano yose ikaba ikomeje rero gusuka abaturage mu kangaratete cyane cyane kubasuka mu nkambi cyangwa se mu ruhirahiro kirwa biruka hirya no hino batagira ishikizo urabizi nk'inkambi nyinshi cyangwa se abaturage benshi bamaze kwirunda hariya hitwa irusheberi batagira kigoboka cyangwa se batagira imihanda nayo yarapfuye kugira ngo abaterankunga babagereho ugasanga birakomeye mbese ubwo ngizo intambara zikomeje gusuka abaturage bacu mu ruhirahiro cyane abaturage bageze he bahunga murabizi ko koko twewe tu turi muri leta yicajwe tukaba rero muri uko kwicara ariko dukurikirana amakuru y'abaturage bacu badutoye murabizi ngewe nari umudepite wa province amakuru y'abaturage bacu barimo bahunga hirya no hino kureba uruhande rwa gicanga hari imweso n'ahandi henshi hari impunzi nyinshi cyane impunzi nyinshi cyane hirya no hino wazaniye za kirori rwe hafi hariho impunzi nyinshi cyane amakuru dufite ni uko rero izo mpunzi ubu ngubu leta ntirashobora kugira icyo yabagenera cyane cyane ko imihanda atari nyabagendwa tukaba turushaho kotsa igitutu abaterankunga mbese bashinzwe kugoboka impunzi kugira ngo turebe yuko bashobora kubagoboka hari iyi mweso n'uturere twose dukikije mweso ndetse na hariya hafi ya za kirorirwe hariho abaturage bacu nabo bahunze n'aba ngaba bose bakikije umujyi wa goma kugira ngo nibura ibyo kurya amazi meza n'imiti bavurwe ayo niyo makuba turimo dutabariza abaturage bacu mbese bari mu kangaratete hejuru y'intambara z'urugaca uravuga abo ngabo bari mu nkambi zitandukanye ndetse n'abakikije umujyi wa goma ariko se abari mu mujyi wa goma bo bamerewe bate kumbwira ko imihanda imwe n'imwe ifunze urumva abakikije umujyi wa goma nabo bari mu buzima bumeze nabi cyane cyane ko usanga mbese aya mashyirahamwe ashinzwe iby'impunzi usanga muri ibi bihe badafite imbaraga nk'izo bagiraga mbere benshi turabatemberera kugira ngo turebe yuko twarushaho kubakangurira kino kibazo kiri mu nkambi ugasanga batubwira ko izo ntambara ziri muri za Ukraine n'izindi ziri hirya no hino mu isi byatumye mbese bagira ubushobozi bukeya ugasanga uko bari basanzwe bagoboka impunzi zacu mbese kuri ubu impunzi ntabwo zifite imfashanyo itubutse ku buryo ubuzima bwabo bugenda buba burushaho kuba Depite Jean Bosco Sebishimbo wa Kivu ya ruguru ukaba na minisitiri muri leta ya gisivile yicajwe ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika murakoze murakoze cyane natwe turabashimiye urakoze nawe venuste nshimiyimana kuri icyo kiganiro ishami rya oni ryita ku buzima oms riherutse kwemeza urukingo rwa kabiri rw'indwara ya malariya ibijyanye n'uru rukingo hamwe n'uburyo bwo kwirinda indwara ya malariya mugenzi wacu eugenia mukankusi hamwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika babiganiyeho na muganga jean louis mangara nduwimana atangira avuga igitera indwara ya malariya malariya ni indwara iterwa n'agakoko kitwa kosmodiyomu ni agakoko nyine kayitera kari mu rwego rwa parazi ako gakoko kakaba kagizwe n'utwinshi cyane ibice by'ako gakoko ni bine hari hamwe hakunze kuba kwitwa ovale ariko ahandi hakaba izitwa mafiya ahandi hakaba izitwa vaga igikunze kwibanda cyane hano mu rwanda ni ubwoko bw'ako gakoko bwitwa pasiparumu ni ka kandi mu gihe wanduye malariya uburyo abayandura nabwongera babuzi ko ako gakoko gatwarwa cyane n'umubu w'ingore ari wo bita anaferi tukaba dufite ubwoko navuga nka butatu ariko akenshi burumana mu masaha ya nimugoroba usanga iyo bwije uretse kubera igihe cy'imihindagurikire y'isi n'abantu kuba mu mijyi cyane hari igihe ushobora gusanga noneho hamwe na hamwe iyo mijyi itangiye kubona abantu no ku manywa ariko ibyiganjemo icyo tuzi cyane ni uko irimo abantu akeneye usanzwe imibu ntabwo mu busanzwe ubwayo ikunda amaraso ubundi ibyo kurya byinshi n'isukari isukari iva mu bimera iva mu ndabyo mu biti igihe rero umubu ukenera kurumana kugira ngo ubone amaraso ni igihe nawe ubwawo ufite amagi igihe ufite amagi nibwo ujya gukenera amaraso kugira ngo ya maraso atange intungamubiri zo mu bwoko bwa porotine amagi uba ufite mu nda yawo iyo rero ugiye kuba umuntu ugiye gushaka ya maraso ujya ujya kuruma wa mugo ugiye kuruma umuntu uramuruma ariko umubu ni ikiremwa gifite ubwenge bwinshi umubu w'ingutse ni ubwo mu bwoko bwa noferi ntabwo ubabaza nk'indi ngiyi usanzwe tuzi buriya ni wa mubu ubabaza cyane ntabwo uba ari amuseri umubu wa noferi uzi ubwenge ubanza ugateramo akantu kameze nk'agati kagutera nk'ikinya aho ugiye gukuruma kugira ngo utababa ukawirukana ukawikira aho ngaho warangiza wa mubu ukagutera kandi kameze nk'amacandwe yako atuma hahandi wakurumye hakavuza kuko iyo havuze urabona ko iyo umuntu wese yakomeretse hari porotesi zo mu mubiri zituma havura kugira ngo amaraso adakomeza niyo rero hahandi wakurumye naho hatavuze nibwo ubasha gukurura amaraso mu buryo bworoshye igihe rero iri kuguteramo wa ya macanjwe yabo ya macanjwe ya wa mubu niyo aba arimo udukoko tutwanduza malariya uba ugomba kwirinda ku buryo imibu itinjira mu rugo rwawe ariko nanone yakwegera ukareba uburyo bwose byatuma imibu itakuruma ndi mu rwanda ndi mu karere ka gicumbi mu murenge wa bwisige ukuri ni byiza kuba umuntu yakingirwa urukingo akabasha guhangana n'iyo ndwara ya malariya kuko malariya ndayizi turayizi tujya tuyirwaza hari aho iba igenda ikiboneka n'ubwo nyine ingamba zo kwirinda ziba bazidushishikariza hirya no hino ku bigo nderabuzima ariko noneho akarusho urwo rukingo rubaye rubonetse uri kubona abagore babyara ni impungenge cyane kubasha kwishingira supanete arasohoka akaba yagenda akajya hanze nyine umubu utera malariya akaba wamuruma ariko urukingo urumva rwabonetse wa mubyeyi abasha guhangana nayo niho na wenda nk'ibyo nsanze muvuga nyine ku bigendanye n'indwara nyine uko malariya ifata inzovu zikata iminsi nigeze ndumva nawe mu myaka ya kera nkiri umwana nta ngamba zirafatwa cyane narigeze nkirwara cyane pe nabonye ari indwara mbi cyane urwo rukingo rubashije kuba rwakwira hose na natwe mu rwanda rukahagera byaba ari ibintu byo kwishima
umuganga jean louis uyu muvandimwe ati urukingo rubwo rubonetse ni ibintu byiza mwebwe nk'aba ushinzwe ubuzima ushinzwe kurinda abantu iyi ndwara ya malariya mwebwe mwabyakiriye gute ibi twabyakiranye ibyishimo byinshi byinshi cyane kuko muri malariya yose aho iri hose ku isi afurika ubwayo ibonekamo mu nshuro mirongo icyenda na gatanu ku ijana ni ukuvuga ngo muri ijana ku ijana ya malariya mirongo icyenda na gatanu ku ijana byose biri muri afurika cyane cyane mu bihugu bya nigeria igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo n'ahandi hari malariya nyinshi mu rwanda rero inkuru y'urwo rukingo yaradushimishije ariko tukaba mbere y'izo nkingo tukaba twari dufite izindi ngamba twakoreshaga twirinda malariya tunaririnda abaturage urukingo rwa mbere rwasohotse mu kwezi kwa cumi umwaka wa makumyabiri na rimwe urwa kabiri rwo murabizi ko rwasohotse ejo bundi mu cyumweru cyashize urwa mbere rwitwa rtss rwakozwe na gurupe yitwa GlaxoSmithKline urwunge rw'inganda zikora imiti n'inkingo urundi rwo rwitwa r21 matrix ni abashakashatsi bo mu kigo muri kaminuza ya oxford barwize gukora inkingo rero ni ibintu bimara igihe kinini urwa hafi uretse za kovide z'ejo bundi ariko izindi zimara imyaka cumi makumyabiri rimwe na rimwe irenga so ni inkuru twakiranye umunezero ariko u rwanda rukaba rufite ingamba n'ubundi rwari rusanzwe rukoresha iya mbere murabizi nk'uko tubikora mu gihugu hose ni ukwirinda dukoresheje inzitiramibu inzitiramibu urabizi ko tuzitanga tuzitanga mu ngo dukurikije uburyamo bw'abantu batuye izo ngo izindi dutanga izo tuzitanga rimwe mu myaka ibiri hagati y'imyaka ibiri n'itatu dutanga mu gihugu hose iza kabiri ni uko tuzitanga ku bana bose baje kwikingiza urukingo rw'iseru izindi tuziha abagore batwite iyo baje kwisuzumisha inda uburyo bwa kabiri bwo kwirinda malariya ni igihe dukoresha iriya miti dutera ku nkuta z'amazu ahantu cyane cyane hakunze kuba malariya nyinshi nko mu burasirazuba mu majyepfo so nabwo tubikora rimwe buri mwaka tugatera iyo miti yica imibu igihe cyose iyo mibu yagiye kuri urwo rukuta ariko ubwo ni uburyo dukoresha turinda abantu kurwara ariko benshi turabarinda ariko hari bake byanga n'ubundi bakarwara iyo barwaye tubavuza imiti iyo miti ni imiti ivura neza cyane ku buryo rwose uyifashe mu minsi itatu aba akize burundu burundu ariko tumugira inama y'uko arangiza iyo miti y'iminsi itatu kuko iyo amaze kuyinywa rimwe kabiri atangira kumva yorohewe hari igihe rero bamwe bateshuka ntibayimare bigatuma hashobora kuzavamo bwa budahangarwa bugeze kuvuga kare niyo mpamvu tubashishikariza tuti mumare imiti twabandikiye ubundi buryo rero dukoresha ni uburyo bwo kwigisha mu midugudu yacu abaturage inzego z'ibanze abajyanama b'ubuzima tukabigisha uburyo bashobora gukora aho batuye bakirinda ibizenga by'amazi bakirinda ibihuru hahandi ya mibu ikurira muribuka ko ya mibu ikurira ahantu hari amazi niho umubu ujya gutera amagi amagi akavamo imyirogoto imyirogoto ikavamo imibu ikura uretse ubwo buryo rero ikindi tukigisha n'abaturage tukababwira ati mwirinde kuko malariya ni indwara mbi cyane burya nitakwiki ikagutinza igatuma utajya gukora ntuhahire urugo umwana agasiba ishuri murumva nabyo ni ikibazo rwose ku iterambere ry'abanyarwanda urasa nkaho wari usubije ikibazo undi mukunzi w'ijwi ry'amerika yari yabajije ati uwo mugambi waratebye urabye izindi ndwara z'ibyaduka mu kanya gato baba bayitoreye urukingo ati none haba hari harabuze iki ndumva wabivuzeho mu kanya sinzi niba hari icyo wamwongereraho bavuga ko izindi ndwara zibona inkingo vuba na vuba ariko ndumva wabikomojeho mu bijyanye na na kovide icyo nakongeraho gato ni uko malariya iragoye kuko irahinduka kenshi malariya uretse umuti wica ko iteye kose ariko urukingo rugira ahantu rukorera dushobora gukora plasmodium ikinjira mu mubiri w'umuntu ari nka sporozoite ugasanga ushobora gukora nk'izitwa circumsporozoite ni inkingo zituma ka gakoko kanduza malariya katagera mu mwijima ngo kigabanyemo inshuro nyinshi kabone kujya kwangiza uturemangingo two mu maraso twitwa globine rouge hari igihe rero ushobora gukora urukingo rwawo ariko ntirufate siporozoyite zose zikarenga zikajya mu mwijima zikajya zikajya kwangiza ibyo bita amahepatosite mu mwijima iyo rwageze hariya uba ukeneye indi vakise itandukanye n'iya yindi wari wakoze mbere bikaba ngombwa yuko ukore urundi rukingo ibyo rero nibyo abashakashatsi bamazemo imyaka myinshi bakora kugeza ubwo babashije kubona noneho urukingo rushobora kurinda umuntu rushobora guhangana na bwa ya mihindagurikire ya ya plasmodium iri kwinjira mu muntu niyo mpamvu rero byatwaye igihe kirekire yego ubundi dar es salaam muri tanzania ikibazo cyanjye mfite ese nta kuntu hakorwa urukingo rwa malariya gacika burundu kuko mbona imiti iterwa mu bishanga mu mazu bitavanaho kuba malariya yakomeza kwiyongera ko umubare munini ubona w'abapfa akenshi usanga ari malariya mvuga nti ni gute cyangwa se ni ubuhe buryo buteganywa bw'urukingo rwa burundu rwa malariya ku buryo yacika ku isi muganga jean louis iki kibazo kiragoye nibyo ingamba zose dukoresha ni izo kugira ngo duce malariya ariko tubanze kwanza tuyigabanye ntabwo waba ufite malariya miliyoni eshanu mu mwaka ngo urajya kuri zeru bigabanuka ni nko kumanuka ku rwego ugenda umanuka umanuka umanuka ugabanya sibyo kugeza igihe malariya yose biranduriye ariko rero inkuru nziza ni uko icyatumaga malariya ikomeza kwiyongera mu myaka yashize ni uko hari bwa budahangarwa twavugaga ubudahangarwa ku miti yica imibu hakaba nanone dufite n'ikindi kibazo kiri kuza muri iyi minsi cy'ubudahangarwa ku miti ivura malariya mu rwanda amahirwe ni uko twabibonye kare tubasha kubishakira ingamba ku buryo bizatinda kutugeraho kurusha uko byagiye bigera ku bindi bihugu byo muri aziya ikindi nanone kuri bwa budahangarwa bya ya miti y'amainsekitiside yica imibu ni uko twabonye indi miti nubwo ihenda ariko ifite ubushobozi buhambaye buri hejuru nibwo bwatumye muribuka mu myaka nk'irindwi ishize muri bibiri na cumi na gatandatu na karindwi hafi kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda bose babaga barwaye malariya ariko ubu amahirwe twagize ni uko ibyo byaragabanutse uretse yenda miliyoni nk'eshanu twarwaje muri bibiri na cumi na gatandatu na cumi na karindwi ubu ngubu uyu mwaka ntekereza ko tutazageza no ku bihumbi magana atanu ukurikije ingamba uko ndi kubona zikora neza
nk'uko tumaze kubibona ko malariya ishobora kuva ahantu hamwe ikajya ahandi ntigira imipaka ishobora kuva muri afurika ikajya mu burayi ishobora kuva mu bihugu bituranye n'u rwanda ikinjira mu rwanda cyangwa ikava mu rwanda yinjira muri ibyo bihugu hari nk'uburyo mwateganya cyangwa se muteganya bwo kurwanyiriza hamwe malariya nk'akarere kugira ngo muyibuze kuba yakwirakwira yego ibyo uvuga ni ukuri imibu ntigira imipaka mu by'ukuri niyo mpamvu twagerageje kwegeranya ibihugu dufatanyije n'umuryango witwa oms umuryango ushinzwe ubuzima ku isi dukora nawo kugira ngo dukore ibyitwa great lakes malaria initiative ni ukugira ngo twese nk'ibihugu byo mu biyaga bigari dufatanye turebe ingamba glmi ushobora kubibona nenda no ku mbuga nkoranyambaga glmi ni umuryango urimo kenya urimo tanzania urimo burundi urimo congo uganda ni ibihugu twishyize hamwe kugira ngo turebe tuti umuntu wacu narwara hano mu rwanda cyangwa se naza mu buganda akaharwarira hari uburyo mushobora kumupima hafi mugahita mumuvura mukaripotinga ku rwanda kugira ngo n'abanyarwanda bamukurikiye ni uburyo buzadufasha no kwirinda tukavuga tuti hano tubonye amakuru y'uko hari imibu yagize ubudahangarwa cyangwa se tubonye amakuru y'uko twa dukoko nababwiraga twinjiye mu muntu tukagiramo ubudahangarwa tukazajya tuyasangira tukayabwira abaturanyi bacu bo muri uganda abaturanyi bo muri tanzania twabwira ati namwe mutangire murebe ku mipaka cyangwa hafi aho mukore ubushakashatsi murebe ko ya mibu cyangwa se ka gakoko gafite ubudahangarwa katari hafi aho ngaho cyangwa se dukore uburyo tuzajya tuvura abantu banyu barwaye malariya cyangwa se tubapime kugira ngo tubarinde yuko baremba kandi byari kumenyekana kare tukabavura batararemba ni ubwo buryo rero buhari ni cross border malaria initiative bwose bihuriye mu byitwa great lakes malaria initiative
ni kuri icyo kiganiro na muganga jean louis mangara nduwimana dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwarimu duteze amatwi dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho ariko mbararika andi makuru yacu mu kanya isamwa n'igice ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika